turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunze muri ko murumva ibiganiro byo ku ijwi rya amerika hano muri studio y'indwi muri kumwe na jewe diane ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri mwebwe mutwumva muri mu rwanda muri mu burundi murantunga no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku batwumva muri mu rwanda ku isi hose turi live kuri we zitatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese yacu ya facebook instagram twitter radio x na youtube ni voa radio yacu
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu ndwi iheze i nairobi muri kenya harakoraniye inama nyafurika mu by'ihindagurika ry'ibihe iyo nama ibaye ku nshuro ya mbere mu mateka y'isi n'ay'ibidukikije yahujwe n'indwi afurika yama iharira ibidukikije uko umwaka utashe aho abakuru b'ibihugu n'amaleta bahura ku mwaka ku mwaka bakayaga kuri kazoza ka afurika biciye mu bidukikije iyo yitwa africa climate week mu congereza izo nama zose zabereye hamwe kandi n'inama ngarukamwaka y'ubutunzi bwa afurika n'ibidukikije zitabiriwe n'abategetsi batandukanye bo ku isi barimwo aba onu n'abakuru b'ibihugu cumi na bitanu muri bo harimwo uh, perezida w'uburundi n'uw'u rwanda bose abo bakuru b'ibihugu bari abo ku mugabane wa afurika ivy'ingenzi vyavugiwe muri izo nama birimwo ivy'ikigega citiriwe ibara ry'icatsi kibisi le fond vert pour le climat kijejwe gushumbusha ibihugu bihura n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kandi ataruhara bigira mu kurungika ivyuka mu kirere biciye mu mahinguriro muri izo nama harapfu yapfundikiwe kandi ingingo afurika yifuza ko amakungu yoshira ku kirangamisi c'ipfundo ry'ibiganiro bizobera mu nama rukokoma mu vy'ihindagurika ry'ibihe igira mirongo ibiri n'umunani mu mpfunyapfunyo iyo nama yitwa cop 28 izobera i dubayi mu mpera z'ukwa cumi na rimwe n'intango z'ukwa cumi na kabiri kuno mwaka isango rya cop 28 ni inkoramutima kuharanira ibidukikije kuko ibihugu bitandukanye bizokwerekana aho bigejeje umugambi wo gushumbusha no kuriha ivyo vyishe biciye mu mahinguriro yagiye yonona ibidukikije irya nino ku isi muri muri isanga y'uno munsi twabatumiriye rero fidela niyigaba ajeje guhanahana amakuru n'ubumenyi mu runani paja ruhurikiyemwo amashirahamwe ya afurika yishinze gukingira ibidukikije nigaba yitabira inama zose zabereye i nairobi mu ndwi iheze aho asanzwe arangurira imirimo yiwe ya misi yose kuri mikoro ugiye kumubakirira nijewe diana ninahazwe fidela ikaze ku ijuru rya amerika dusangira ikiyago cuno munsi
murakoze cyane diane ego nari ndabiciye ku masonga muri rusange ariko rero inama yabaye ni ku nshuro ya mbere yabereye ku mugabane wa afurika nabwo bwa mbere ibaye ku byerekeye iby'ihindagurika ry'ibihe ku mugabane wa afurika vyega abanyafurika tubwire gato ido n'ido y'iyo nama kuki abaharanira ibidukikije mwipfuje kuzana iyo nama mu gihe hari sanzwe hari izindi nama nyinshi ziraba ibidukikije muri rusange
diane ngira ngo icyo navuga nk'uko wari ubivuze iyo nama yahuriranye n'icyumweru ni icyumweru nyafurika akenshi giharirwa kuzirikana ku bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se ihindagurika ry'ibihe shanjoma kirimatike icyo cyumweru rero gisanzwe kizihizwa ku mugabane wa afurika akenshi kikaba igihe tuba twitegura urugendo rugana mu nama ihuza ibihugu byo ku isi yiga ku mihinga mihindagurikire y'ibihe ah, ariyo cop cyangwa se conference of parties Ah, iyo ubushize iyo nama nyafurika yiga ku mihindagurikire y'ibihe yabereye muri gabon Ah, hanyuma ariko ah, by'umwihariko uno mwaka ihuzwa n'inama yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma wari umaze kubivuga ah, iba kuva ku itariki enye kugera kuri esheshatu uku kwezi kwa kwa cyenda ibera ah, eh, i nairobi muri kenya ni inama rero bigaragara ko Eh, yari ihuje ingeri zose yari ihuje abakuru muri za guverinoma abaperezida b'ibihugu bitandukanye eh, harimo abashoramari harimo inzego zifata ibyemezo harimo inzego nka afurika yunze ubumwe eh, banki nyafurika eh, itsura amajyambere n'abandi Ah, intego nyamukuru rero yari ukwiga nyine ku bijyanye n'aho duhagaze ah, mu ihindagurika ry'ibihe ah, ibibazo bitandukanye bijyanye n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe ariko noneho eh, igice cy'ingenzi cyihariye kikaba imiryango eh, itandukanye itari iya leta eh, ikora mu bijyanye n'ubuvugizi ndetse no gukurikiranira hafi ingamba n'ibyemezo eh, bigamije gu- kugabanya ibyuka bihumanya ikirere kuba rero ah, iyo nama yabereye muri afurika eh, by'umwihariko ikabera muri kenya Ah, kenya uyu munsi eh, ni- biciye kuri perezida wa- wayo eh, dr samuel ruto eh, william ah, niwe uyoboye ihuriro ry'abaperezida ndetse n'abakuru ba za guverinoma ah, muri gahunda yo kurwanya ihindagurika ry'ibihe eh, cyangwa se kahosoko Eh, mu- urumva rero ah, guhurirana n'uko kenya yakira iyo nama byari uburyo bwiza bwa sosiyete sivile ndetse n'abandi bagira uruhare eh, mu bijyanye no kurwanya no guhangana n'ingaruka zishingiye ku ihindagurika ry'ibihe kuba bakwicara hamwe bakaganira Hanyuma- haganiriwe rero ibintu bitandukanye Ego imbere ko Yego.
tugaruka ku byo uh, ku byaganiriwe bitandukanye Gafidel ubundi uh, nk'inama yindi yinjiranyemo n'iyi ku byerekeye uh, iby'ubutunzi ni inama isanzwe itunganywa n'igisata ca ONU kijejwe iby'ubutunzi UNECA iyo nama ni CCDA yahora iba ukwayo yandi manama akaba ukwayo hari impamvu izo nama zafatanijwe kugira ngo zibere hamwe
Ah, urakoze cyane diane Ah, ccda ni inama nk'uko wari ubivuze ni inama itegurwa na uneca ariko ikaba eh, yiga ku bijyanye eh, n'ihindagurika ry'ibihe n'iterambere muri afurika Ah, ubushize yari yabereye muri namibiya winduka hari impamvu rero iyo nama yahuriranye kandi igahuzwa na n'iyi ngiyi yigaga ku mihindagurikire y'ibihe muri nairobi icya mbere ah, ni uko umusaruro cyangwa se ibyavuye ibyagombaga kuva mu biganiro by'iyo nama ccda yiga ku ihindagurika ry'ibihe ndetse n'iterambere muri afurika ah, byagombaga ah, kwinjizwa mu biganiro byahuje impande zitandukanye ah, muri ya nama twahoze tuvuga yiga ku mihindagurikire y'ibihe yahuje abakuru b'ibihugu na za guverinoma muri afurika ariko nanone ah, ku ntambwe ya kabiri nanone ibyemezo i- cyangwa se ibi- ibyavuye mu biganiro ah, by'iyo nama yahuje abakuru b'ibihugu bikazafasha nanone mu ntambwe y'ibiganiro bizakorwa na afurika muri rusange mu gihe tuzaba duhuriye dubayi ah, muri cop ya makumyabiri n'umunani birumvikana rero hari impamvu igaragara kandi yumvikana yo guhuza ccda na n'inama y'abakuru b'ibihugu yiga ku mihindagurikire y'ibihe kuko biruzuzanya hari kuganira ah, ku ku buryo afurika ihagaze mu mpande zitandukanye mu bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka eh, eh, ihindagurika ry'ibihe ririmo kugira ku iterambere ry'ibihugu muri afurika hanyuma noneho ibyo byamara kuganirwaho bigatuma biha umusanzu ibiganiro bihuza abakuru ba za leta Yego.
ndetse na za guverinoma ubu rero murafise uh, ico nokwita nka brouillon murafise i- ivy'ingenzi muzoha abazoba bari dubai hari ingingo mwumvikanye nka afrika muzotwara muri cop 28 niza yego Mhm.
Ah, duhereye duhereka wenda mpere kuri ccda Ah, abafatanyabikorwa batandukanye baraganiriye habaye ibiganiro bitandukanye mu minsi ibiri kuva ku itariki ah, mu minsi itatu kuva ku itariki makumya mirongo itatu n'imwe ah, z'ukwa munani kugera ku itariki eshatu Ah, habaye ibiganiro bitandukanye bigaruka ku ngingo zitandukanye harimo ibijyanye n'umutekano umutekano na- na- n'ihindagurika ry'ibihe harimo ibijyanye ah, no- no no gutera inkunga ibikorwa ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa se finance clima cyangwa se climate finance ariko noneho uh, uh, nyuma y'iyo nama ku itariki eshatu uh, hatowe iyo buruyo wari urimo uvuga cyangwa se inyandiko y'ibanze y'ibyemezo n'imyanzuro byavuye muri iyo nama yashyikirijwe abari abakuru b'ibihugu ndetse irabagaragarizwa ibyo bagiye baganiraho basaba ko byakwitabwaho mu rwego rwo kugira ngo afurika ibashe kubona ibyo ikeneye muri gahunda yo guhangana n'ingaruka ziterwa na shanjoma kirimatike cyangwa se ihindagurika ry'ibihe ariko nyuma yo kuganira kuri ibyo nanone ku itariki enye murabizi ko aribwo ya nama ihuza abakuru b'ibihugu yabaye yatangiye izo ngingo zinjijwe mu biganiro bitandukanye hanyuma noneho mu gusoza mu gusoza ya nama y'abakuru b'ibihugu nabo bagira itangazo bashyira hanze nk'afurika ibyo bifuza nk'abakuru b'ibihugu bayoboye ibihugu bya afurika ibyo bifuza ibihugu bikize byakwitaho mu rwego rwo kuba hamwe mu rugamba rwo guhangana n'ikibazo isi irimo cy'ihindagurika ry'ibihe turaca tubigaruka ko mu kanya reka mugabo dusangire ikiyago n'abakunzi b'ijwi rya amerika fidele bafise dufise utubazo dutandukanye ku byo turiko turayagako turakira eric dusaba ubalde kuguma kundi murongo turazi ko hari wihangane tubanze twakire eric eric ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane ko mu mwanya uherere hega eric
mereye mu gihugu cy'u rwanda Mhm. Akaba- eh, ko- akabazo kawe kwa fidel nigaba twagutumiriye
ege abo ba- baterankunga na- ndeka mvuge ko nabashimira ariko ikindi cya kabiri nanone ibihugu batera inkunga bajye babanza barebe niba ibyo bihugu hatarimo ah, burya mufite nko- nk'abantu mu gihugu benshi cyane ba- bakunze gutinya akazi kandi babyara cyane ugasanga ikintu bita aho kubyara nanone bisaba inkunga nyinshi ku buryo bafasha n'abo babyeyi kandi abo bantu babyara ni kenshi usanga ni bamwe baba bari mu byiciro by'ubudehe biri hasi ndakubaza Usanga nta ah, bushobozi eric turiko ari bahamikora.
eric tuhava dusanga tutari mu kiyago kimwe sindiko ndatahura ibyo uriko uragarukana by'abavyeyi turi mu vy'ihindagurika ry'ibi
Eh, muri iryo hindagurika ry'ibihe nanone mu gutera inkunga nk'ibihugu Mm.
byagezweho n'ibihe nyine by'ibyorezo nk'ibyo ngibyo nanone iyo nama yakoranyijwe n'aba- n'abanya- n'abanoze n'abaperezida ya- yize ku- ku hindagurika ry'ibihe usanga abantu benshi nyine babivuzeho cyane na hano mu rwanda kandi byagenze neza uko bafasha bagakwiye gufasha nyine n'abantu babona bazafatira mu maguru mashya ku buryo bafasha umuntu n'ubundi hari igihe bafasha umuntu ugasanga n'ubundi yarenze gufashwa ahubwo ugasanga bamufashe igihe yarapfuye bagatabara ibintu byararangiye kuko wenda nimba havuga ati runaka afite inzu yasenyewe Mm.
usanga akenshi bakunze kugufasha kugira ngo baguhe ahandi ba- bakagufasha byararangiye n'ubundi Mm, hama ivy'abavyeyi navyo wa- i- ivy'abavyeyi waruzanye navyo hari isano bifitaniye n'ivy'ihindagurika ry'ibihe
Eh, nanone hari iby'ababyeyi ntarenganya bifitanye ihindagurika ry'ibihe nk'uko nguko kuko hari igihe usanga ababyeyi bajya kubona ugasanga wenda ngo bagiye guterwa inkunga kandi nanone ba- bakabaye bakora impamvu nari mvuze ko bifitanye isano kuko hari igihe umubyeyi Murakoze.
yicara hariya akavuga ati icyanjye ni ukubyara gusa urakoze bwira umunsi mwiza eric
Yego, yego murakoze.
ah, turakirana ubalde ku yundi murongo wa telefone ubalde ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga ubalde uratwumva ubalde ndumva atari ku murongo fidele reka akabazo ka eric ndagahindagure kuko yagarutse ngo hariho abafashwa bakafashwa baratevye ariko mu vyo afurika yakunze kugaruka ko mu manama atandukanye haragiyemo ikintu mwita ah, guhangana adaptation aho bavuga ati ibihugu bitunze bitegerezwa kuzofasha ibihugu bikenye kugira ngo nimba hari ingaruka zihari babimenye kare bagira iki ico kibazo mwarakiganiriye ko muhagaze he ku mugabane wa afurika muzotwara iki eh, muri cop ya mirongo ibiri n'umunani ku vyerekeye guhangana ariyo adaptation
urakoze cyane diane reka nanashimire eric eh, eh, yarabajije icyo- icyo kibazo kijyanye n'inkunga no kubyara eh, ngira ngo i- ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe zigera mu mpande zose mu byiciro mu byiciro byose Uh, kandi no mu biganiro byo ku ruhande byagiye bibaho muri iyo nama yabereye hano Nairobi uh, bagiye babigarukaho aho eh, ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe riri mu gukora ku buhinzi ubuhinzi ntibugende neza ugasanga noneho n'abana bavuka barimo baragwingira inzara n'ibindi byose urumva rero bifite aho bihuriye uh, uretse ko kubihuza wenda no kubyara benshi bigoye hanyuma ariko buri gihugu cyose buriya kigira ingamba zita ku ba ku baturage bacyo mu bijyanye n'imibereho myiza yacyo ngira ngo turaza kubivugaho uh, uko tugenda dusobanura cyane cyane mpere kuri uh, ku bijyanye no guhangana n'ingaruka zatewe ni- ni- n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa se adaptation wari ugize uti twumvikanye iki ku bijyanye na adaptation irihe jwi afurika izajyana muri cop eh, ya makumyabiri n'umunani Ah, ndagira ngo nkubwire ko ku ruhande ah, rwa sosiyete sivile cyangwa se imiryango itari iya leta ahangaha turavugamo um, ibyiciro bitandukanye baba abahinzi baba um, imiryango cyangwa se um, imiryango tujya tuvuga ngo um, imiryango gakondo sinzi niba ariko nayita cyangwa se yasigajwe inyuma n'amateka kominote uh, autochtone uh, hakabamo abagore hakabamo urubyiruko bafite ibyo basabye kuri iyi ngingo ijyanye na adaptation kubera iki bavuze ku bijyanye no, gu- no, no na adaptation ni uko ibihugu bya afurika uh, bikeneye mu by'ukuri bikeneye inkunga yo guhangana uh, n'ingaruka zatewe n'ihindagurika ry'ibihe ariko ingano ijya eh, ingano ijya muri ayo mu- mu- muri ibyo bikorwa bijyanye no guhi- guhangana n'ihindagurika ry'ibihe ugasanga ni nkeya ah, u- uyigereranyije na- na- n'amafaranga cyangwa se n'inkunga ah, ibihugu byakira ijyanye no gukumira ubukana ah, bw'ingaruka z'ahazaza ah, zitewe n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa se icyo bita mitigation mu mu rurimi rw'iki- mu- mu- mu- mitigation cyangwa mitigation mu cyongereza Ah, ah, noneho rero um, ijwi rya- ry'iyo miryango n'abandi ba- ah, navuga ko baharanira baharanira em, ko eh, ko ko aba abantu batandukanye cyangwa se ibihugu bya Afurika ibihugu bikennye iyo tuvuze ibihugu bikennye si Afurika gusa Hari no kuri iyi n'ibindi.
migabane turabihasanga Mm.
ko u- u- uburyo bwo guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe bwongerwa ariko kandi bukagira bo- bukagera kuri bose mu buryo bumwe mbega ah, gusa fidele mu itangazo Eh, muri iri mhm.
tangazo abakuru b'igihugu b'ibihugu bari- babivuzeho yego ndetse basaba yuko ibyo byaza kwitabwaho ariko cyane cyane imiryango itari iya leta sosiyete sivile niyo yasabye cyane ko adaptation yakwitabwaho ndetse no mu biganiro cyangwa se negosiyasiyo zizaba igihe ibihugu by'isi bizaba biteraniye i dubayi icyo kintu cyashyirwamo ingufu kandi kikaganirwa ku buryo ibihugu bikennye bisho- bibona inkunga itubutse Eh.
ijyanye no guhangana n'ingaruka ziterwa n'indagurika ry'ibihe mbega iyo tuvuga guhangana n'ihindagurika ry'ibihe aho tuba tuvuga nka reka tuvuge nko mu burundi igihugu cy'u burundi umwe wese ad- hari hari ibyo mutwara nk'afurika mwaho hariho n'ibihugu ba- biba bifise ajeje guharira kuba ku ruhande rwabo abo mwita abanegosiyatori muri iyo mvugo yanyu iyo tuvuga ngo guhangana ni iki ni ibi biza bidufasha gushuha mu gihe yakanye ni bya byuma biza bikanyisha igihe hashushe ni ukuzokubaka amabarabara guhangana muba muvuga mushakamo uburyo duha akarorero kugira tubitahure neza
Ah, reka duhere wenda nko mu gihugu cy'u Burundi nk'uko wari ubivuze Ah, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na cumi n'icyenda ikiyaga ta- cya Tanganyika cyaruzuye cyane hanyuma abari bafite amazu ama ibikorwa biri kuri za plage bimwe byarasenyutse ndibaza ko ngira ngo ah, amazi atarasubira inyuma ukibaza ngo ah, iyo imvura iguye ari nyinshi amazu agasenyuka ah, abaturage babasha guhangana n- n- n'ingaruka zitewe n'uwo mwuzure gute Eh, uh, urwo ni urugero rwa mbere Ah, hanyuma ah, mu mwaka muri uyu mwaka ndumva ari muri uyu mwaka mu rwanda habaye in- imvura idasanzwe ihitana abantu n'ibintu mu ntara y'uburengerazuba ah, no mu majyaruguru ndetse leta itanga ibikoresho ariko bigaragara ko ah, mu by'ukuri ni ubushobozi bwavuye mu bundi butari bwarateganijwe ese igihugu gifite ubwo bushobozi bwo kuba cyasana ibikorwa remezo byangiritse ni urugero Ah?
Yego.
niba ah, igihugu kidafite ubwo bushobozi bwo gusana imihanda bizaba ngombwa ko kiyambaza ibigo bitandukanye ibihugu bitandukanye za banki nyafurika za banki z'isi kugira ngo bizi- kibashe kubona amafaranga imishinga yo kugoboka abaturage kubaka amashuri yasenywe n'imiyaga kubaka imihanda ibiraro n'ibindi ibyo byose ni ibitwara ubushobozi bw'igihugu ubwo turavuga ku bushobozi bw'igihugu ariko ku bushobozi bw'umuturage nyirizina nabwo haba habaye ikibazo kuko iyo imyaka abaturage bari barahinze itwawe n'imyuzure ubwo urumva ko ah, inzara iba igiye gukurikiraho bakabura ibyo barya iyo inzara iteye kubera ko imyaka yajyanywe n'imyuzure hari abana bava mu ishuri kuko kwiga utariye ntabwo hari ibintu byoroshye rero iyo tuvuze guhi- gu- guhangana n'izo ngaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe ni ukuba igihugu ubwacyo gifite ubushobozi bwo kuba cyabasha gusana ndetse no kuvana mu mu byago abaturage bacyo bahuye n'ibyo bibazo Urakoze cyane.
bitandukanye Yego. Mhm.
eh, Eh, byatewe urakoze cyane.
n'ihindagurika ry'ibihe urakoze uh, fidela kuduha umuco tukakira na simo simo ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri sanga dusangire ikiyako
yego mwakoze eh, guherere he gasimo
Eh, ni mu rwanda mu majyepfo akabazo kawe kwa fidela twagutumiriye
Mm, mwakoze murimo murimo mubiganiraho neza ariko ndagira ngo ah, fideli wenda ah, ambwire kuri iki kintu ese kuba ibihugu bya afurika by'ubwabyo cyangwa se wenda n'ibindi bihugu n'ubundi bitara- bitarashyira hamwe cyangwa bibyumve kimwe kuba bikibyumva mu buryo butandukanye uko bigaragara kuko hari n'igihe usanga bafashe imyanzuro ariko ugasanga bamwe mu bayoboye ibihugu ntibabyumva kimwe nubwo wenda bitabiriye inama bose ariko uburyo bwo kujya kubishyira mu bikorwa ugasanga ntabwo burimo gukorwa kimwe se abona bimwe kuba aribyo bikomeza kuba imbogamizi ikindi wenda ambwire kuba ibihugu bino bihugu bisa naho bi- biteye imbere aribyo bikomeza kuzamura kuzamura wenda igipimo cy'i- cy'i- cy'ibyangiza ikirere ari nabyo biturukaho iryo hindagurika ry'ibihe we ah, ku giti cye abona kuba hari icyo wenda ibyo bihugu byatanga nk'indishyi ubundi indishyi yangana iki kugira ngo ize izibe icyuho cy'ibyangijwe n'iryo hindagurika abona indishyi se eh, indishyi ikwiye ubundi bayibara bate kugira ngo babare ngo ibyangijwe ni ibi Nko ku- si- si nka biriya byo kuba wenda wateza ikibazo hanyuma nyuma ukazaza nawe kugi- uka- ukazaba mu ba mbere baje kugikemura Mhm, urakoze Ati, kuri ako ndetse kabazo kawe ikintu- urakoze eh, Urakoze.
urakoze simo niyitanga uh, fidele tugusubize mikoro wishure simo mu rwanda
urakoze cyane diane Ah, arakoze simo Ah, reka mpere kuri iki cy'ibihugu bitavuga rumwe avuga ati se kuba byemera ibintu ariko mu kubishyira mu bikorwa ugasanga ntibikoze kimwe muri make kudahuza ngira ngo eh, ndibaza aricyo yari ashatse kuvuga Ah, ibyo bibaho ibyo bibaho kuko buri gihugu ntabwo gihuza ubushobozi n'ikindi reka tubanze duhere aho ngaho ariko ah, buri mwaka iyo habaye ibiganiro nk'ibi bihuza ibihugu ah, bitandukanye ku isi ah, reka mvuge diane ko du- bihuza ibi- impande ebyiri hari ibihugu ah, bikennye n'ibihugu bikize noneho mu bijyanye no kuguhe- no- no guhumanya ikirere ah, ubundi afurika bivugwa yuko uruhare rwayo mu guhumanya ikirere ruhagaze kuri kane ku ijana cyangwa se munsi yaho gatoya mu gihe u- uruhare rw'ibindi bihugu iyindi migabane cyane cyane ibihugu bikize biri hagati ya mirongo irindwi na kangahe kuzamura byumvikana rero ko ah, afurika yo iragira iti twebwe nta ruhare twagize cyangwa se rugaragara tugira mu ihumana ry'ikirere ari naryo rituma isi irushaho gushyuha tukagira eh, ingaruka zituruka ku bihi- mihindagurikire y'ibihe ariko se mwebwe muradufasha iki ngira ngo ah, kugira ngo nsobanurire simo ah, hari amasezerano yo mu buyapani dukunze kwanga ngo ni- ni amasezerano y'ikiyoto cyangwa se kiyoto protocol icyo gihe ibihugu bya afurika ibihugu byose byo ku isi byarahuye biravuga biti tugomba kureba uburyo twa twahagarika gushyuhirana kw'ikirere eh, tukagabanya ibyuka twohereza mu kirere afurika iravuga iti twebwe ariko n'ubundi ntacyo dufite turabigiramo uruhare kubera iki ahubwo mwebwe mwangiza ikirere mu- mu- mwanduza ikirere mwohereza ibyo byuka kubera ko mufite inganda zikomeye kandi nyinshi ni mwebwe mugomba kugira uruhare mugafasha afurika muyiha amafaranga azira icyuho cy'ibyangizwa n'ingaruka zikomoka ku bikorwa byanyu icyo gihe ibihugu bikomeye birimo amerika n'ibindi birabyemera ariko ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano ya kiyoto ntabwo ryakunze ryabaye nk'irisinziriye hanyuma noneho nyuma baza kongera kwicara hamwe baravuga batari se ko tubona nta eh, nta ntambwe dutera biraterwa n'iki ibihugu bikize biravuga biti ntabwo twebwe twakwirengereza ingaruka nyamara ibihugu bya afurika nabyo birimo gusha biri mu nzira y'iterambere nabyo birimo birubaka inganda tugomba gufatanya uwo musaraba hanyuma nibwo bongeye guhura bahurira i parisi aribwo basinye ya masezerano tujya tuvuga y'i parisi ya kopa ya mirongo ibiri ibipimo ntarengwa Mm, yego mm, ubwo rero ah, muri mu mu masezerano y'i parisi avuga yuko buri gihugu cyose gifite uruhare ru- kigomba kugira mu kugabanya bya byuka n- n'ibihugu bya afurika Hanyuma n'ibihugu rero bya bivuga afurika kuvuga ijambo rimwe nk'ibihugu bya afurika yego N'ibi- mvuga ngo muri kope ya mirongo Ah, mu- ibiri paris mwavuze ko na afurika irajamo ikagira urugero rumwe na amerika n'ubushinwa mu byo kugabanya urugero mura- murushira ku rugero rumwe kandi batanganya konona ibirere mu kugabanya
yego Eh, yego mm.
ariko ah, nk'uko abaperezida babivuze muri ino nama ya nairobi baravuze bati tugomba numva byaravuzwe na perezida w'u rwanda paul kagame yaravuze ati hakwiriye ko buri eh, buri mugabane buri gihugu kigira uruhare rwacyo kandi buri cyose kikagira uko gifasha ikindi nta gusumbana rero ah, yaragize ati eh, kuki bitavuga rumwe iyo bigeze mu ishyirwa mu bikorwa Yego.
ibyo ngibyo rero bigaruka mu kubazwa inshingano z'ibyo bemeye ari nabyo bizaganirwaho muri ino kopi ya makumyabiri n'umunani hari ibipimo buri gihugu cyemeye cyangwa se icyo bita cdn cyangwa se ah, ndcs ah, ni ibipimo ntarengwa igihugu buri gihugu cyemeye kigomba gushyira mu bikorwa hanyuma ah, mu ku- mu rwego rwo kugabanya ihindagurika eh, na kohereza ibyuka bihumanya mu kirere nk'urugero Mm.
hari ibihugu byemeye kugabanya reka mfatire urugero Eric, um, simo ari mu rwanda arabizi neza ko mu rwanda uh, bafite gahunda y'imodoka z'amashanyarazi ndetse na za moto z'amashanyarazi ibyo ni bimwe mu by'u rwanda rwemeye kugabanya ingano y'ibyuka byoherezwa mu kirere hazanwa uburyo bwo gukoresha amashanyarazi n'ingufu zisubira Mm.
cyangwa se eh, energie renouvelable Mhm.
ariko siko buri gihugu cyose gifite ubushobozi bwaba mu mu buryo bw'imari cyangwa se n'ubushobo- ubushake bwa politiki kuko buri gihugu gifite imiterere n'imitegekere yacyo Mhm.
ariko nibahurira e, e, e, dubayi ejo bundi buri gihugu kizashyira ku meza kivuge kiti dore ibyo twemeje mu myaka irindwi ishize ubwo twahuriraga i parisi dore ibyo twabashije kugeraho dore ivugurura ry'ibipimo uko twarikoze dore intambwe turiho hanyuma buri gihugu cyose kigaragaza ibyo cyagezeho intambwe cyateye hanyuma umwanzuro uzavamo uzaba ari wo uzakurikizwa kuko buri kope buri nama ihuza ibyo bihugu igira imyanzuro itanga ikurikizwa mu gihe runaka cy'imyaka iba yemeranyijweho urakoze cyane Ah, yego ndumva ni sinzi niba nabansubije uramusubije hariho ikibazo cye yari abajije Yego, yego hanyuma ikibazo cya kabiri cyavugaga ku bihugu bikize yego ati se ibi- ibyo bihugu bikize ko ari byo bigira uruhare eh, mu guhumanya ikirere izo ndishyi baha ibyo bihugu bikennye ibihugu bikennye zo zibarwa gute zigira gipimo ki yego Ah, hari ingano y'amafaranga ibihugu bikize byemeye ibarirwa ngira ngo muri za miliyaridi ijana z'amadolari buri mwaka ariko ah, bigaragara ko nayo atigeze aza cyangwa se uko yemewe ari muri Ni nayo ya ayo mpamvu, ayonye ni ah, amwe aja muri ca kigega ah, fond vert pour le climat canke n'ikindi kigega
ah, ni- ni- ni- ni cya kigega cya fond vert climat Ego, ariko ah, ndaza no kuvuga ku mwanzuro umwe wavuye muri kope y'umwaka ushize yabereye mu misiri shamarishehe Mm.
Ah, ibihugu rero reka mbanze wenda mvuge kuri iki ngiki yarabajije ati ingano y'indishyi nta mu by'ukuri nta nta ngano nta ndishyi y'ubuzima ibaho Mm.
icyo cyo ngira ngo turacyemeranywaho ntabwo ushobora kubona abantu ibihumbi makumyabiri uyu munsi turimo kubarura bahita ngo n'im- n'imyuzure muri libiya ntabwo ushobora kubona amafaranga waha libiya ngo igarure ubuzima bw'abatakarishije ubuzima bwabo ah, mu- muri iriya myuzure abayitanywe ni- ni- ni- n'imyuzure muri za malawi yatewe na na sikorone furedi ntabwo wabona ibyo ubariha ariko nibura afasha ibyo bihugu mu guhangana na za ngaruka aribyo byabo bindi twahoze tuvuga Eh, bisaba iki rero bisaba ko ibihugu bikize byubahiriza isezerano byatanze ryo gufasha eh, ryo gufasha ibihugu bikennye guha- ku- kuva mu- muri shoke cyangwa se ah, ku ku guhangana n'ingaruka zatewe na na- na za ngaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ibihe ariko nanone hakagarukamo ah, diane ubushake bwa buri gihugu Ah, ngira ngo byanagarutsweho muri ino nama yabereye i nairobi aho abafatanyabikorwa batandukanye bavugaga bati eh, n'ubundi gutegereza ko imuhana kazaza imvura ihise ntibizatworohera So, reka mm.
natwe natwe tugire uruhare mu ku- mu- mu kwifasha kuba twahangana nazo- n'izo ngaruka ariko ibihugu bikize bigomba kubahiriza isezerano byatanze muri paris agreement kugira ngo ah, tubashe guhangana n'izo ngaruka z'ibihe muri Mbega, make rero ah, fi- sinavuga ngo eh, mm.
ah, sinavuga ngo wabona inyishyu uha umuntu watakaje ubuzima ego ariko fidela ngaruke gatonya kuri u- kuri ayo masezerano ya paris yabaye cop 20 yari cop yari irindiranywe cyane igishika ah, iyindi yari ya cumi n'umunani canke cumi n'indwi yabereye muri afurika y'epfo kubera ko ivyo kongereza protokole ya kyoto amasezerano ya kyoto ni amakope yagiye arindiranwa cane igishika ariko yabayemwo utunenge twinshi nka kope ya mirongo ibiri amerika yasa nk'uko umenga ntirimo kandi amerika iri mu bihugu vyegwa cane n'ico kintu bayidoma ku rutoki cane hari ico kuba amerika yasa nk'uko umenga ntirimo cane muri cop 20 bizokwica mu kurimbura aho mugejeje muri cop 28 kugira ngo muzorabe i- ninde yemeye gutanga iki agejeje gehe guhande
erega ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo n'utakwambaye aragukerereza kubera ko a- amerika ni igihugu gikize twese turabizi kandi urabizi ko kigeze kwivana muri ariya masezerano ah, kimaze kwivana mu masezerano nyuma cyongera gusubiramo perezida ahindutse ariko nanone wanareba ugasanga nta ntambwe cyateye mu kuba cyashyigikira eh, ingamba zijyanye no kugabanya bya byuka bihumanya ikirere Nko- nk'urugero naguha ah, mu kwa cumi na kumwe umwaka ushize ah, twari i kinshasa Uh, mu nama ibanziriza kope ya makumyabiri na karindwi icyo gihe ibihugu bitandukanye byaganiraga ku ntambwe yaterwa kugira ngo nibura afurika uh, uh, kubera ko na kope yari igiye kubera ku butaka bwa afurika izagira uruhare mu kuba uh, ijwi rimwe mu kuba uh, ya- yafata umwanzuro kandi imyanzuro yazava muri kope ikazagira uruhare eh, mu mu iterambere ry'ibi bihugu byacu bya afurika ndetse n'ibindi bihugu bikennye muri rusange ariko igitangaje ni kimwe iyo nama hajemo intumwa yihariye ya perezida wa amerika john John kerry Kerry, Ah, niwe ntumwa yihariye ku bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ah, yitabira iyo nama nta sezerano na rimwe yatanze ry'i- ry'ibyo amerika yakora yiteguye gukora kuba ah, yafasha ah, afurika mu bijyanye no kwigobotora ingaruka zishingiye ku ihindagurika ry'ibihe yewe rwose n'uyu mwaka n'ejo bundi mu cyumweru gishize yari i nairobi ariko yavuze ko amerika yiteguye kugira amafaranga itanga inkunga itanga ariko bigaragarira hehe Bi- nta hantu bigaragarira kuko eh, n'akarorero ubwo intambara yo muri kirene yatangiraga ibihugu bikize birimo amerika birimo n'ibindi byasubiye ku ngufu zanduye ibyo twita ngo ni ingufu zanduye zanduye call cyangwa sharubo yari yarahagaritswe mu myaka yari yaratambutse kubera ko ah, ingufu z'amashanyarazi za gaze zavaga mu burusiya zari zihagaze ibindi bikomoka ku ngufu byo muri kirene byose byari biha- donc hari habayeho guhagarara ko- kw'ubu- kw'imikoranire y'ibihugu mu bijyanye no kugabanya Urakoze.
ibyuka bihumanya ikirere Ego, ntabwo urakoze rero ushobora cyane.
kuvuga ngo ah, uzafasha ibihugu kandi warasubiye muri bya byuka muri ya mishinga ifite ibyuka bya karubone bihumanya ikirere ku rwego rwo hejuru Urakoze.
amerika Mm.
rero rero birayisaba ah, kumva neza iki ndetse si na amerika gusa n'ibindi bihugu byose by'i burayi kugira ngo byumve naziya naziya kugira ngo byumve uruhare rwabyo mu gufasha ibihugu bya afurika mu kwigobotora iyo ngoyi ego reka tu, tu, twakire Thierry nawe nyene dusangire ikiyago Thierry ikaze aho uherereye hama uca utanga akabazo kawe
Ego ni amahoro mm, turashima uherereye he
Eh, ndi bujumbura
uri
ndi bujumbura mu Burundi.
agatelefone ka Thierry turumva tutaza gushobora kumvikana neza reka barondere uyundi uh, Fidele tugarutse rero kuri ivyo wariko uratubwira ko Amerika hariho ivyo yemeye eh, bigasa nk'uko umenga ntiriko irabisha mu ngiro ariko harigeze kuba hari no kunyinyurana cane hagati ya Amerika n'Ubushinwa aho Ubushinwa bwabwira Amerika ko butegereza itegereza kubanza kurindira bukabanza kugera aho yageze kubera guhingura imbere yuko nayo ishobora kuja muri iyo muri iyo gahunda muri iyo programme yo gutangura guterera no guhagarika ivyuka Amerika nayo ikavuga ati tubitangura ubu kandi twese tubitangurira hamwe Amerika n'Ubushinwa izo nguvu zavyo mu vy'ubutunzi bibamereye gute birababangamiye canke nico mubona muzo hagarara kugira mushike ku byo mushaka muciye muri ya mafaranga murondera kugira ngo muhangane n'ihindagurika ry'ibihe muri afurika
Ah, reka dufate ingingo eshatu Eh, cya- eh, ingingo eshatu zihuza ibyo bihugu bibiri n'ibihugu bi- n- n- n'indi migabane Eh, hari ihiganwa mu butunzi n'iterambere hagati y'amerika n'ubushinwa icyo ni icya mbere ni ibihugu bibiri bikize bihangana bihora mu guhangana hakabaho noneho na bya bihugu bikennye bya ntaho nikora bitari muri urwo rugamba ariko mu by'ukuri bimeze nka hahandi ngo inzovu zirwaniye ibyatsi bihababarira ni ukuvuga ngo niba amerika idashaka kuva ku mwanya iriho mu by'ubukungu n'iterambere igahangana n'ubushinwa ubushinwa ntabwo buzahagarika gucukura za peteroli gucukura gukoresha ingufu zihumanya ikirere kuko byanze bikunze izongerera urwego rwayo rw'inganda amerika nayo ni uko ndetse n'ibindi bihugu by'i burayi ibyo rero bituma n'ubundi ariho ibihugu bya afurika bikomeza kuvuga biti ariko se twebwe ubwacu baratubwira ngo dufite za peteroli ntituzigumishe mu butaka ntibashaka ko dutera imbere inganda zacu zizatera imbere gute ko batubwira ngo ntiduhumanye ikirere kandi bo bakomeza kugihumanya birumvikana rero irushanwa cyangwa se ihiganwa mu bijyanye n'ubukungu ku isi bizakomeza kugira ingaruka ku bihugu bikennye ariko si n'ibihugu bikennye buriya hari ikintu twibeshya ingaruka ziterwa n'indagurika ry'ibihe rikora cyane ku bihugu bikennye cyane cyane umugabane wa afurika kuko ibihugu bikize byo byubatse ibikorwa remezo bishobora guhangana n'ibyo bibazo ariko ingaruka muri rusange zigera kuri buri wese mu buryo butaziguye ariko byanze bikunze ibyo uko guhangana kw'ibyo bihugu bibiri ntawashidikanya ko bigira uruhare mu gukoma mu nkokora ubushake bwo kugabanya ibyuka bihumanya ikirere
urakoze reka twakire panafurika nawe panafurika ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane guherereye hega panafurika
mu rwanda yego akabazo kawe
ikibazo gifite ni ukuvuga ngo n'icyiyumve ariko cyaba n'ikibazo ndagira ngo mbanze mbabwire ko n'uwo mutumire wacu rwose iki kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe n'izi nama n'iyi nama ya kopu makumyabiri n'umunani igiye kuba nagira ngo tubanze tubirebere mu kibazo cy'ubukoroni bushyashya kuko impamvu ari ubukoroni bushya biriya bihugu bikomeye biragenda bigafata ibikorwa byo bikubaka tekinoloji bishingiye ku nganda hanyuma bakaza twebwe imitungo yacu bakayitwara bakayijyana gustabiriza ekonomi z'inganda z'iwabo hanyuma noneho bakagaruka batwumvisha ko twebwe kuko tekinoloji iri mu bintu bituma ikirere gihumana bigatuma habaho ihindagurika ry'ibihe mu buryo butunguranye budateganijwe hanyuma noneho ugasanga baragaruka mu bihugu bikinnye bakaza kugira ngo base n'abatwereka ko dukwiye guhagarika uwo muvuduko wo gukora ibintu bihumanya ikirere kugira ngo nyine bagumye badukoroneze batugendere duhore tubahanze amaso mu buryo bw'inkunga mu buryo bwinshi butandukanye bakatwishyiraho imiryango bakatujisha bakarema inama bagadutumira ariko ijwi ryacu rigira aho rigera ugasanga kandi nyamara ikibabaje ugasanga ibyo bakoresha muri iryo humana ry'ikirere ibyinshi babikura mu butaka bwacu imitungo dutunze ariko ugasanga ingaruka nitwe zihoraho ahubwo mwibaza abaperezida ba afurika bareba gute batekereza gute bagiye muri iyo nama ninde uzahaguruka akavugira afurika akikura mu bintu by'amasezerano nk'ayo ni nka yayandi yo kuvuga ngo afurika ngo yikure ngo mu ntwaro ikwirakwira ry'intwaro za nikireyeri kandi mu by'ukuri tuzi ko arumenikeye arizo zizabasha songora ego songora akabazo kawe rero songora akabazo kawe wihuta
ikibazo cyanjye mbaza ndabaza uwo mutumire wacu niba muri izo nama bajyamo se nibura n'abaperezida ko tubizi ko bose batagira imyumvire imwe bajya bagerageza kwerekana ko kuzamura ijwi rya afurika ko afurika natwe hari ukuntu twategura imishinga natwe tukagira inganda natwe zikomeye kuko nitugira inganda nibwo afurika urakoze ubwire umunsi mwiza panafurika fidele sinzi ko ari icyo ufite wishura panafurika
ngira ngo ikibazo cye yabaye nk'ugisubiza gitangira ariko icyo navugaho ni uko muri ibi biganiro muri izi nama mpuzamahanga ziba ntabwo ikiba kigamijwe ari ukwivumbura no kwivana mu biganiro kw'abaperezida ba afurika ahubwo ikiba kigamijwe ni ugushakira umuti hamwe w'ibibazo byugarije abatuye isi cyane cyane mu mugabane ku mugabane wa afurika urugero reka muhe nk'urugero umwaka ushize ubwo twajyaga muri iyi nama kopu mu misiri abaperezida ba afurika ndetse n'abafatanyabikorwa harimo imiryango itegamiye kuri leta bari bafite ibintu bibiri basaba mu mishyikirano cyangwa se ibiganiro byabereye muri iyo nama icya mbere cyari ukugira ngo ibihugu bya afurika afurika nako ifatwe nk'agace cyangwa se akarere cyangwa umugabane ugomba kwitabwaho byihariye mu bijyanye no guhangana n'ingaruka zijyanye n'ibihindagurika ry'ibihe ako ngako diane nuza kunyemera ndaza kugasobanuraho gatoya hanyuma icya kabiri basabaga byari ukugira ngo hashyirweho ikigega kizatera inkunga ibihugu bikennye mu guhangana n'ingaruka z'ibyangijwe n'ihindagurika ry'ibihe cyangwa se icyo bita perte dommage cyangwa se loss and damage byari ibintu bibiri afurika yasabaga muri iriya nama yo mu misiri ariko porosedire z'ibiganiro kugira ngo urabona ni inama imara ibyumweru bibiri haba hari byinshi byo kwiga kugira ngo ubwabyo babishyire kuri ajenda kuri gahunda y'ibiganiro bisaba indi mishyikirano urumva icyo gihe rero afurika muri izo ngingo ebyiri yajyanye imwe yaranzwe iyanzwe ni iya mbere yo kwemera afurika nk'umugabane ukwiye kwitabwaho byihariye mu bijyanye no guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe uti impamvu ishobora kuba yaratumye ibyo ngibyo biterwa ishoti kuko bajya babivuga ni ukubera iki ni ukubera ko ibihugu bikize ni ukuvuga ngo niba agewe mfite inganda zihumanya ikirere nkaba nohereza ibyuka birenga amajigatoni n'amajigatoni mu kirere hanyuma nkaba ari jya uvuga ngo rwose ndemera ko afurika ni umugabane ukwiye kwitabwaho byihariye kubera ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe ariko inyuma y'ahandi nkavuga bakambwira bati yego nibyo kubera ko ni wowe uri inyuma y'iryo hindagurika ry'ibihe y'izo ngaruka kubera ko ari wowe uhumanya ikirere kurusha afurika ni ukuvuga ngo uzaba wikoze mu jisho uzaba wishinja ko uri umunyabyaha ntabwo rero byari byoroheye ibyo bihugu bikize kwemera iyo ngingo kuko yabishinjaga kuba aribo ba nyirabayazana bityo bakaba responsable bakirengera izo ngaruka sinzi niba aho ngaho byumvikanye hanyuma iyo ngingo yo barayirejeta barayanga pe barayihakana bati iyo ngiyo no ntabwo turi buyiganireho muri ibi byumweru bibiri bati noneho gushyiraho ikigega cyo gutera inkunga ibihugu bikennye kugira ngo bibashe kwisana mu bijyanye n'ibihombo byagize byatewe n'ingaruka zikomoka ku ihindagurika ry'ibi batisa sawa icyo ngicyo cyo turacyemera iyo yaje iyo ngingo yaje mu myanzuro y'ibyemezo by'abakuru b'ibihugu by'ibihugu bitandukanye byemeje baravuga bati iki kigega kigomba kujyaho ntikigireho afurika gusa kigireho n'indi migabane ikennye n'ibindi bihugu bikennye kugira ngo bizafashe ariko ikidasobanutse muri uyu mwanzuro rero kizanaganirwaho muri iyi nama igiye kuza ni imikorere y'icyo kigega bemeje mu mwanzuro ko icyo kigega kizajyaho ariko ntihagaragara ngo kizakora gite amafaranga azagishyirwamo azashyirwamo n'ande azaturuka hehe urumva ni ibintu by'ibiganiro muri mu birere rero musa nk'abo ariko bakora mu birere hashize indi myaka myinshi n'ubundi biri mu mpaka none ga fidela imyaka iheze musaba icyo kigega gushika ino saa mukaba mutazi n'inda azotanga iki gitangwe ryari ni uvuga hari ikibazo kinini muri mwebwe muri ko murabisaba cyangwa n'abatanga batarumvikana ku cotangwa
ndibaza ko uruhare rw'abasabaga ko icyo kigega gishyirwaho intambwe ya mbere yaratewe kwemerwa ni icya mbere ariko noneho ingufu zigomba gushyirwamo n'ibihugu bitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye ni ukugira ngo noneho imikorere n'imikoranire y'ibihugu bitandukanye mu buryo icyo kigega kigomba gukora iganirweho kandi ishyirwe mu bikorwa ndibaza ko ibyo bihugu bizabiganiraho abafatanyabikorwa kampeni zirimo zirakorwa kugira ngo icyo kigega ibyacyo bisobanuke neza nubwo cyashyizwe mu mwanzuro uko cyemejwe gushyirwaho ariko imikorere yacyo n'aho amafaranga azaturuka biganirweho muri iyi kope izaza ni ibiganiro bigomba guhoraho kuko buriya mu mishyikirano ntabwo ari ikintu cy'umunsi umwe mu biganiro si umunsi umwe ni ibintu bihoraho nk'uko wari ubivuze byasabwe igihe kirekire imyaka myinshi ariko byemezwa muri kope ya makumyabiri na karindwi ese tuvuge ko muri kope ya makumyabiri n'umunani hazabonekamo umwanzuro n'ibyo kwitega kuko ntiwatanga umwanzuro w'ibiganiro bitaraba urakoze reka twakire yohani nawe jean ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
neza ego turaho turashima uhereye gayoha
nanjye ruherereye mu rwanda mu majyepfo akabazo kawe
akabazo nagira ngo mbaze uwo mutumirwa mubona kenshi na kenshi irihindagurika ry'ibihe hano mu gihugu cyane cyane mu mu burasirazuba bwa afurika urabona hari abantu benshi bapfa biza amazu agasenyuka ese nk'izo nganda cyangwa hari icyo bateganya kuba nyine bashyiraho inkunga yo gufasha abo bahuye n'ibiza cyangwa ngo babateze nabo bongere babatera agateka bongere bagire nabo kugira kongera bakishima urakodze reka reka ndamuha akanya yishure mugabo ndumva harimo ibyo yari amaze kwishura uradutunga fidela mu burundi batwumva ku mirongo migufi ya shoti ariko wowe ari no mu rwanda ngira ntiyatangwa ikiganiro umuce ku masonga muri make naho harimo ibyo numva wari wamaze kwishura
yego nta kibazo rwose niyo mpamvu turi hano kugira ngo dusobanure yohani rero najya ngo nkubwire ko hari inkunga n'ubundi yemewe n'ibihugu bikize igomba gufasha ibihugu byahuye n'ibyo bibazo ariko twatangiye tuvuga ko iyo nkunga mu by'ukuri itazi uko bikwiye kandi ibihugu by'afurika bisabwa ahubwo ko yakubwa kabiri n'umwe mu myanzuro yasabwe n'abaperezida ubwo bahuriraga i Nairobi mu cyumweru gishize basaba yuko basaba yuko ibihugu bikize bigomba byakagombye kongera iyo nkunga ariko nanone hakabaho gahunda y'ibihugu nyirizina yo kugira uruhare mu gufasha ba baturage bahuye n'aka kaga k'amapfa cyangwa se imyuzure n'ibindi bikomoka ku ngaruka z'ihindagurika ry'ibihe reka mube nk'urugero mu ruhembe rwa afurika mu burasirazuba n'uruhembe rwa afurika by'umwihariko muri kenya na somaliya n'igice kimwe cya etiyopiya habaye amapfa adasanzwe yamaze imyaka itatu hari agace ko muri kenya bita masabiti kari mu majyaruguru aborozi babo batakaje amatungo atagira ingano amatungo atagira ingano uyu munsi ntacyo bafite ariko imvura yatangiye kugwa isanga nta kintu bafite hari gahunda iterwa inkunga na banki y'isi niba ntibeshye bita foroka cyangwa se mu magambo arambuye ni fayinansingi lokari redi kilayimeti akishoni ni ugutera inkunga ibikorwa bigamije guhangana n'ingaruka ziterwa n'ibihindagurika ry'ibihe ariko ku rwego rwo hasi ku muturage iyo gahunda ya ndumva muri kenya irahari twanayiganiriyeho ejo bundi organizasiyo nkorera pakisha rya huriro wahoze uvuga ryagize uruhare mu guhamagara abantu kugira ngo babiganireho hanyuma buri ruhande rutangaze ibyo rugomba gukora ni gahunda rero nyinshi zitandukanye igihugu buri gihugu gifite ngira ngo yohani ari mu rwanda arabizi umushinga wa wo gutera ibiti mu majyaruguru za byumba ni umushinga uri muri urwo rwego aho bafata abaturage bakavuga bati tugiye gufasha igihugu mu kongera gutera amashyamba ariko tunatanga akazi kuri ba baturage abona amafaranga ariko arimo no gufasha ibidukikije kongera kwisubira ejo bundi umukuru mushya wa cya kigega fonveri kirima cyangwa se girini kirameti fandi yari yasuye mu rwanda agiye kureba uwo mushinga aho ugeze ni ukuvuga ngo buri gihugu kigira porogaramu yihariye ifasha abaturage mu guhangana n'izo ngaruka ariko hari ubufatanye mpuzamahanga bugamije kureba uburyo ibihugu byaterwa inkunga gusa ikibazo ni kimwe Diane kikunze kugaruka mu biganiro n'ubuvugizi dukora usanga ibihugu bikize aho kugira ngo bitange ya nkunga mu buryo bw'ubufasha cyangwa se icyo twita garanti amafaranga atishyurwa bashishikajwe no gutanga ya mafaranga mu buryo bw'inguzanyo kandi ibihugu bya afurika ubwabyo biremerewe n'umwenda ni ukuvuga ngo rero icyo nanone ubuvugizi turimo gukora turavuga tuti ayo mafaranga yo kugira ngo mufashe ibihugu mu buryo bw'inguzanyo nimutange amafaranga mu buryo ibihugu bitazabasha kwishyura bitazishyura ya mafaranga nk'uruhare rushobora kuziba icyuho cy'uruhare mugira mu guhumanya ikirere nk'uko nabivuze byose rero ni ibiganiro yego urakoze reka twakire na laki ahameda laki ikaze ku ijwi rya amerika
yego yego muraho muraho ku ijwi rya amerika muraho imana yacanye kandi turibaza ko izo bandanye ducanira uri hehe gameda
ndi mu rwanda mu majyaruguru akabazo kawe wihuta ka rurindo umurenge wa buyoga akabazo kawe kandi wihuta
ndagira mbaze abatumirwa ese ko bavuga ko hari bagomba gutanga amafaranga yo gukemura ibibazo biterwa n'ihindagurika ry'ikirere bitewe n'ibyo byuka biva mu nganda ese nta kuntu twebwe turahangana no kurwana n'ingaruka zabaye kubera ko twakoze ibintu ese nta buryo buhari bwo kuba wenda bajya bafata iyo myuka bakaba babasha kuyibyaza umusaruro kuruta uko twakomeza gutanga amafaranga ngo turasana ibyangiritse nta buryo buriho wenda bwo kuba twafata iyo myuka wenda isohoka mu nganda zacu cyangwa se n'ahandi tukaba twabasha kuba twayibyaza umusaruro mu bundi buryo mu rwego rwo kwirinda ko ishobora kuba yajya mu bundi mu kirere ikangiza icyo kirere urakoze cyane najya mbaza umutumirwa urakoze cyane Thierry akabazo ka Ahmed tunasaba imbabazi abari mu Burundi no muri Zambia n'ahandi batungukiye amatelefone ntariko aracamo nco gituma mwumva turiko tuvugisha u Rwanda gusa suko twabirengagije mu bindi bihugu niyo matelefone ariko araduhira kuri kano kanya akabazo ka Ahmed uh, Fidel
ahmed ni ahmed ndibaza ko ntibeshye ni ahmed laki
okay laki urakoze cyane arera urindi buyoga ngira ngo iyo tuvuga imihindagurikire y'ibihe warabyumva vuba kubera ko karere gakunze guhura n'imvura nyinshi cyane ikangiza ibintu igatera isuri ati ese nta kuntu ibyo byuka bihumanya ikirere byafatwa ntibijye mu kirere ahubwo bikabyazwa umusaruro ngira ngo urwo ni urwego rwa tekinoloji aka kanya nkanjye ntabasha gusobanura ariko hari uburyo ibyo byuka bifatwa ngira ngo nsobanure byanavuzweho mu nama zitandukanye yewe n'iyiherutse nk'uko nahoze mbivuga mu kanya byagarutsweho mu ijambo perezida perezida wa wa uniyo eropeyene komisiyo ya uniyo eropeyene yavuze mu bijyanye icyo bita isoko rya karuboni bumwe mu buryo rero bwo gufata ibyo byuka bihumanya ikirere ni ugutera amashyamba kuko amashyamba agira uruhare mu gukurura bya byuka bya karubona kugira ngo bijye mu kirere bikagaruka muri ya mashyamba niyo mpamvu zimwe mu ngamba zo kugabanya ubukana bw'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe habamo no gutera amashyamba ku batuye mu bice byegereye inyanja hari ibyo bita mangrove mangrove igira uruhare mu gufata ibyo byuka bihumanya ikirere ari nayo mpamvu iyo babirekuye bazitemye bya byuka bijya mu kirere ugasanga ingaruka ziriyongereye ubwo buryo nibwo burimo gushishikarizwa ibihugu kandi nta gihugu na kimwe kitashobora gutera amashyamba ndibaza ibyo ngibyo mu gihe hari ingamba zitandukanye ubushakashatsi n'ubuvumbuzi butandukanye mu buryo ibyo byose byashoboka ariko nibura reka dukoreshe uburyo bushoboka dutere amashyamba hanyuma aho twagakoresheje peteroli wenda nko mu kuhira imyaka n'ibiki kuki tutakoresha ingufu zikomoka ku zuba ni uburyo butandukanye ni ingamba zitandukanye zifatwa n'ibihugu bitandukanye kugira ngo zigabanye uruhare rwo guhumanya ikirere mu nganda rero biragoye kubwira igihugu umuntu gihagarika inganda kandi gikeneye gutera imbere nuko urakoze cyane urumva muravuye muri mu nzu yahariwe mu nzu nyafurika ku byihindagurika ry'ibihe n'ibitandukanye muri ko mwerekeza amaso muri kopi ya mirongo ibiri n'umunani icizere cya kopi ya mirongo ibiri n'umunani mu gihe mwebwe mvuga bo mu mashyirahamwe aharanira ibidukikije mwiyamirije n'uzotwara iyo kope perezida Sultan Ahmed niwe azoba yikora iramutswa mu gihe ca kigojiye kikivuga ko tubandanya dushuhirwa kandi mutagize ico batagize ico bakora bizobandanya bishuha mu gihe amafaranga ataraboneka yo gushira muri ca kigega icizere mufise kuri kopi ya mirongo ibiri n'umunani n'utwo tubazo dutandukanye tubari imbere mu gihe twegereza Dubai uh, n'icahega Fidel
aba aba sosiyete sivile cyangwa se by'umwihariko reka mvuge alliance panafricaine pour la justice climatique cyangwa se pakisa muri rusange ni ihuriro ry'imiryango igera ku iri mu bihugu mirongo itanu na kimwe urumva dukora ku mugabane wa afurika kandi dufite imiryango dukorana nayo ihuriye muri iryo huriro igera irenga igihumbi iyo tugiye rero muri kopu ntitugenda tuvuga twenyine tugenda tuvuga tuvugira umugabane wa afurika ikintu cya mbere tuzajyana muri kopu kopi ya makumyabiri n'umunani izabera i dubayi ni ijwi ry'abanyafurika ni ijwi ry'umuturage uri mu ishyamba ishyamba ritakigira imbuto ishyamba ritakigira inyamaswa kubera ko zishwe n'imyuzure cyangwa se amapfa ishyamba ryatsembwe n'umuriro kubera ubushyuhe n'amapfa y'igihe kirekire ni ijwi rya wa mugore ni ijwi rya wa musaza ni ijwi rya wa muturage ukennye utakibasha gusarura kandi nta ruhare yabigizemo ni ijwi ry'ibihugu bya afurika birimo kurwana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kandi ubwabyo nta bushobozi bifite ariko rero birasaba iki birasaba ko baba twebwe abari mu miryango ikora ubuvugizi kandi idaharanira itegamiye kuri leta ndetse na za leta z'ibihugu byacu tugira ijwi rimwe kuko iyo tugiye hariya dubayi ntitugenda duhuriyeho nka afurika yonyine ahubwo duhura n'indi migabane kandi buri ruhande rukurura rwishyira kuvuga rumwe kuvuga ururimi rumwe kuvuga ingingo imwe guhuza ijwi rimwe nicyo cyonyine tuzajyana kandi gishobora kuzadufasha kubona imyanzuro itunyuze muri afurika ni uko nguko ubuvugizi rero buzakomeza n'ubu tuburimo twatangiye twatangiye gahunda y'ubukangurambaga mu bihugu bya afurika kugira ngo duhuze amajwi y'abaturage ndetse tuganire n'inzego zitandukanye z'ibihugu mu buryo dushobora kuvuga rumwe ndetse no gufata ingamba duhuriyeho zijyanye n'uko tuzaganira tugeze hariya ni nacyo twari twasabye muri ino nama iherutse twari twasabye yuko abakuru b'ibihugu ubwo bazaba bicaye bagomba kuganira ku mibereho n'ibyifuzo by'abanyafurika hanyuma imyanzuro izava muri iyi nama ikazaba ari nayo ijyanwa mu nama ya kopu hanyuma tukazakomeza kuvuga rumwe muri bya byumba byo kuganiriramo abakuru b'ibihugu na ba bandi bahagarariye ibihugu muri negosiyasiyo baba bari mu kuganira ku ngingo zitandukanye ariko hirya ku ruhande inzego zitandukanye za sosiyete sivire abikorera n'abandi nabo baba bari mu bindi biganiro bigamije kugira uruhare mu guhindura imyumvire no mu kugira uruhare mu biganiro birimo kuberamo imbere turizera rero ko nitubasha kuvuga ijambo rimwe mu nyungu z'umunyafurika kuva hejuru kugera hasi bizadufasha kugira umusaruro tuvana i dubayi umwaka utaha urakoze cyane reka twakira uwa nyuma ku murongo wa telefone ari we ezekiel ezekiel ikaze ku ijwi rya amerika twizere ko twumvikana agatelefone tubona uri mu burundi ikaze ezekiel
ego ni sawa murakoze ego turakumvise ubu ni sawa unyarutsa kugira ngo umwanya wo kwishyura no kumusezera
twagomba tubaze ikibazo njyewe nagomba kubaza ni uko nyine ko turi muri iki kiganiro ariko twagomba kumenya ngo none mu bihugu bifite ama indisi ashobora kuba yohereza ibyuka bihumanya mu kirere none kubera iki iyo ngingo iyo ivuzwe ibyo bihugu bishobora kuza mu byambere kugira ngo ku buryo ibyo bitoba bigishoboka ngo tokunda yuko ibi bihugu bito bito bitagira amayendisi byo bica bigira bica bifashwa ku buryo urumva ntitwoza gusiga konsekanse z'ibintu tutigeze dukora rero mu bisanzwe twagomba twagomba kubaza ikibazo kubera iki ibi bihugu bidashobora kumvikana kuri iki kintu kandi bizi ko ari byo biriko bironona ikirere ariko twebwe nk'abantu b'abarundi tuvuge n'abandi bafite amayendisi adashobora konona iki kirere ugasanga natwe turi ko turasibisa konsekanse ibiza by'indwara bitandukanye bitewe n'ukuntu ikirere cyonone urakoze fidele nkundire umwishe mu munota umwe kugira ngo nk'iminota ibiri yo kugusezera neza
yego ndagira ngo mubwire ko buri gihugu cyose kiba kireba inyungu yacyo ari nayo mpamvu izo nama zibaho tukaganira kugira ngo tubumvishe ko inyungu zabo zitagomba kubangamira inyungu zacu twebwe tutishoboye ahubwo tugomba kugira aho duhurira kugira ngo kuko ingaruka zigera ku bihugu bikennye zinagera ku bihugu bikize kuko niba abantu barimo kugwa muri muri mediterane bajya i burayi si uko bahunga ibihugu byabo ahubwo nuko bahunga imibereho mibi mu bihugu byabo iyo mibereho mibi iraturuka nanone mu buryo buziguye kuri za ngaruka ziterwa na bya byuka bohereza mu kirere mu buryo bumwe cyangwa ubundi tuzasangira ingaruka yego nuko urakoze cyane rero fidela ku mwanya waduhaye mbere ko dusezerana akajambo ka nyuma mu masogonda make wubwira batwumvirije
icyo nabwira abadukurikiye ni uko urugamba rwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe n'ingaruka zaryo ni urwa bose kuva ku muto kugera ku mukuru kuva ku wukize kugera ku ukennye kuva ku bihugu bikennye kugera ku bikize kuko turi munsi y'ikirere turi munsi y'umutaka umwe nidupfa tuzapfa kimwe tuzapfira rimwe dushobora kudapfa kimwe ariko ingaruka zikatugeraho buri wese ntagire uruhare rwe kandi azirikane uruhare rwe mu iterambere ry'igihugu ashyigikira igihugu cye ashyigikira iterambere ryacyo ariko n'ibihugu byacu za leta zacu ziharanira yuko ibiganiro nk'ibi ngibi tugomba kugira ururimi rumwe n'ijwi rimwe ku nyungu z'umugabane wa afurika twese duhuriyemo murakoze cyane nuko fidela nigaba nibutse ko ujeje guhanahana amakuru n'ubumenyi mu runani paja ruhurikiyemo amashami ya afurika yishinze gukingira ibidukikije ni urunani rukorera i nairobi muri kenya ariko rukaba rufise ibyicaro ahatandukanye ku mugabane wose wa afurika wakoze kudusangiza ibyavuye mu nama zaheruka kubera i nairobi n'ico mwiteze ku baharanira agateka k'ibidukikije mu nama izobera mu kwa cumi na rimwe impera n'intango z'ukwa cumi na kabiri i dubayi ejo nitwongera kudodora muri paja tukurondera kugira ngo uduhe ikiganiro uzotwitabe nk'uko wabikoze uno munsi
murakoze cyane diane turahari kandi twiteguye gufatanya namwe cyane cyane ko inyungu ari izacu twese nk'abatuye isi na afurika urakoze cyane abandi nshimiye ni mwebwe inshuti bakunzi b'ijwi rya amerika mureko muratwumva muherereye ku mpande zine zigize isi ikiganiro cuno munsi murisanga mwagiteguriwe mukaba mwagishikirijwe na jewe diana ni ninahazwe yakoze nadia taha na ingenieur nashwan bafatikanije mu buhinga bw'ibyuma kugira ngo amajwi abashikire neza kubarungitse amanimero ntitwabahamagare muradutunga amatelefone hari ibihugatari ariko aracamwo mubandanye rero kururanirwa mu byo murimo byose no kuryoherwa n'ijwi rya amerika mu ndimi zitandukanye naho ubutaha
Record. Dr. Mash Production. Holy Seven, Yosma. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.